iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda mu kiganiro c'uno munsi tugiye kuganira ku buzima n'amagara y'abana bato bato bivuye ku makuru amwe amwe tumaze iminsi twumva ajanye n'ihohoterwa bagirirwa mu kibano mu gice cya kabiri turihweza ingaruka ikiza cya coronavirus cyagize kuri bimwe mu bikorwa byo kwitaho amagara yabo byahora bikorwa n'amwe mu mashyirahamwe yihaye kwitaho indwara zimwe zimwe zikomakomeye nk'umutima ku bana bakiri bato mu burundi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
reka duhere ku kibazo c'amabi abana bakorerwa n'ibiko birakogwa mu kugwanya ayo mabi mu gihugu c'u Burundi umutumire wacu ni jacques nshimirimana komiseri ajejwe ibibazo by'abana mu gisata cy'igihugu kijejwe agatekakazi na muntu mu burundi umushinga naye nshimirimana yahoze ayoboye urunani rw'amashyirahamwe aharanira ineza y'abana mu burundi fenadeb akaba kandi asanzwe azwi cyane nk'umushingwamanza yaharaniye cyane ineza y'abana mu gihugu cy'u burundi umushinga naye nshimirimana tubanze kubashimira ku kanya mwama mufata mu kuganira natwe mu gushikiriza abatwumva ubuzima n'ibibazo by'abana mu gihugu cy'u Burundi hama twongereye tubaha ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi murakoze cyane ndabakengurukiye kandi navye ndashima cyane ingene mwitwararikana ntaryo ibibazo by'abana baba bo mu burundi no ku isi yose mu iradiyo yanyu vwad amerika murakoze cyane reka rero duhere ku mabi akorerwa abana ayo mabi ni ayahe angana ate umuntu yo yamenya gute ko hari abantu bamwe bamwe babona ko ayo mabi rimwe rimwe usanga ari gukosora umwana niko bayita ariko abandi bakayita uguhohotera umwana ayo mabi ni ayahe murakoze cyane amabi akorerwa abana ubundi asanzwe ari mu mice ine umuce wa mbere ni amabi ajya dusanzwe tubonesha amaso ayo mu gifaransa twita reviyorance fizike hamwe umwana ahohoterwa bikaboneka umwana akubitwa buyoka umwana akorerwa mabi umwana musanga yavunaguwe akavunagurwa n'abanyagahinga cyangwa rimwe na rimwe n'ababyeyi biwe baba bari bajejwe kumukingira uwo ni umugwi wa mbere w'amabi abana bakorerwa hanyuma umugwi wa kabiri ni umugwi w'amabi atuntuza umwana mu mutima ibyo mu gifaransa twita reviyorance psikologike hamwe umwana atuntuzwa gutukwa n'umwigisha kumubwira ko ataco azovamwo abavyeyi bakamutuka ko ataco azovamwo mu kibano bakamubwira yuko kubera ko uko yavutse canke uko asa uwo mwana ataco azokwimarira ivyo vyose biri mu mugwi w'amabi akorerwa abana muri uwo mugwi wa kabiri twita reviorance psychologique hagacabaho umugwi wa gatatu w'amabi afatiye ku bitsina aya mabi rero akunda kwibonekeza cyane ku bana b'abigeme haba mu mashuri cyangwa mu kibano aho usanga bafatwa ku nguvu bakonononega ubuzima bwabo bifatiye ku gitsina hagacabaho rero n'amabi yo mu mugwi wa kane amabi mu gifaransa twita reviyorance externe niyo mabi aba arimo bimwe by'intambara mu bihe bidasanzwe ibihugu bibamwo aho abana bahunga bagatandukana n'ababyeyi babo abana bakaja mu ibarabara abana bakaba impunzi ibyo byose biri mu migwi y'amabi akorerwa abana ariko rero imigwi ikunda kwibonekeza cyane ni uyu mugwi w'amabi afatiye ku byo tubonesha amaso reviorance physique n'amabi afatiye ku gutuntuza abana reviorance psychologique n'aya mabi afatiye ku byo gushurashuza abana uwo mugwi wa kane mu gihugu cy'u Burundi twawubonye cyane mu bihe by'intambara igihugu cyaciyemo kuva mirongo icyenda na gatatu abana bakoreshwa mu ntambara twongera tuwubona no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kuko hari abana bakozwe ko cyane n'ibibazo igihugu cyaciyemo mu ntureka zo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko iyi migwi yindi itatu yoyo tubibamwo ku munsi ku munsi buri munsi ibibazo biba bihari murakoze cyane nk'uko bivuze hariho ibibazo biba ku munsi ku munsi ibyo bibazo by'abana biba ku munsi ku munsi ko bisa n'ibyibonekeza cyane muri iki gihe turabona ku masanamu ya interineti ku mbuga ngurukanabumenyi abana bahohoterwa ni igiki cyahindutse ko tumaze iminsi tubibona kurusha uko twabibona mu minsi yahera
murakoze cyane benshi benshi n'ikibazo bariko baribaza bati mbega kubera iki ibibazo by'abana bahohoterwa biriko biribonekeza cyane muri iyi minsi hari bamwe bibaza yuko kumbure ho bari cyahindutse abantu bahinduye ingendo batagikunda abana babo cyangwa abantu bafashe ingendo nshasha yo gukorera ikibi abana ariko nagira ndabamenyesha yuko ibi bibazo byamyeho ibibazo abana bahura nabyo byamye bihari icyahindutse ni uko ubu bisigaye bimenyekana kare byarabaho bikamenywa n'abo mu kibano bakeyi bamwe mbere bakabifata nk'ibisanzwe ko umwana bamuturira kubera ko yiyononye ko abandi bakabifata nk'ibisanzwe ko umwana kubitwa na mukase ariko uyu munsi cyahindutse ni uko hari ibyo twahora dufata nk'ibisanzwe cyangwa abarundi benshi bafata nk'ibisanzwe mu mabi akorerwa abana uyu munsi batahuye yuko atari bisanzwe nicyo gituma mubona abantu baca babivuga bikamenyekana hanyuma ingingo zigafatwa ababikoze bagasigwa imbere y'intahe hanyuma bagahanwa hisunzwe amategeko y'igihugu ni na bake bari bazi yuko hariho n'amategeko ahasha bimwe biboneka umuntu aba yahohoteye umwana mu buryo bweruye ubu rero kubera ko ayo mategeko atanguye kumenyekana kubera ibikorwa by'amashyirahamwe atandukanye akorera mu gisata cy'abana kubera ibikorwa by'imigwi y'igihugu itandukanye ikorera mu gisata cy'akazina muntu harimo n'uwo mugwi w'igihugu wigenga ujejwe atakazina muntu kubera ibikorwa by'ubushikiranganji butandukanye n'abandi bakorera mu gisata cy'iby'uburenganzira bw'abana byatumye abarundi benshi bamenya by'ukuri uburenganzira bw'abana uyu munsi rero turashobora kwemeza yuko turi ku ntambwe ishimishije umuntu ntashobora gukora ibyo yishakiye nawe yoba ku mwana yibyariye ngo akore ibyo yishakiye byo kumuhohotera akoresha ya majambo yari akoreshwa kera ngo ndabikoreye uwo nabyaye namwe murabikorera biwanyu ubu ibyo turi ko turavavanura n'iyo ngendo kandi ni ibintu dukenguruka cyane tugamburukira abantu bahaguruka bagatabariza abana baba bariko barahohoterwa kuko baba bariko baranda serivisi ikomeye cyane igihugu cyose none kuri ayo mategeko muvuze nyine ku batayazi amwe amwe muri yo ni nk'ayahe
turafise turafise amategeko atandukanye ahana kandi ahasha cyane abantu baba bakoreye ibyaha abana aha notanga nk'akarorero nko mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi ni nacyo gikomeye cyane mu bijyanye n'ibyo guhana ibyaha bikorerwa abantu ni ingingo nk'ingingo nka cumi na zitatu zose kuva ku ngingo y'amajana atanu na cumi na kabiri gushyira ku ngingo y'amajana atanu na mirongo ibiri na zitanu n'igitabo mpanabyaha cy'u Burundi ni ingingo zerekana ibihano bitegekanijwe ku muntu wese aba yakoreye icaha umwana turafise itegeko ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu rijanye n'ibyo kurwanya amabi afatiye ku bitsina iryo tegeko rirahasha bimwe biboneka abantu baba bahoteye abana mu bijanye n'amabi afatiye ku gitsina turafise n'itegeko ryo mu bihumbi bibiri na cumi na kane rijanye no kurwanya urudandazwa rw'abantu n'iryo tegeko naryo rirahasha abantu baba bagirizwa kuba badandaje cyangwa bagerageje kudandaza abana muri bimwe twita tarafike de persone cyangwa yumani tarafikingi ego none ku rwego rw'ubutungane aho izo manza ziracamwo neza ziragenda neza ku rwego rw'ubutungane abantu ababyeyi cyangwa abakorewe amabi abo bana baratunganirwa mu buryo bubashimisha muri iki gihe
sinahava nishura ndi mu kibanza cyabo kumbure byari kuba byiza yaba mu kiganiro mwarimu yiyumviriye gutumira umwe mu baba barashikiwe n'ibyo kugira ngo bivuge cyangwa byivugire mu kibanza cy'abandi baba baratunganirijwe kubera bakorewe ayo mabi ariko mu byo tubona aho tugeze amaso turabya ingene ubutungane buri ko burifata muri iki kibazo cy'amabi akorerwa abana n'ibyiteka cyane n'ibyo gukenguruka kuko si bihishwa muhora mubyumva murabamenyesha amakuru imanza zose zijyanye n'abahohoteye abana zica zicibwa ikibiriraho ni ukuvuga n'iza manza zitamara iminsi irenga ibiri cyangwa itatu uwakoze icyo cyaha agaca ajyanwa imbere y'intahe agakubitwa inkoni mu gahanga intahe mu gahanga amaze gucirwa urubanza akajya gukora igihano aba yaciriwe ibyo rero ni bimwe mu byerekana yuko ubutungane bw'uburundi bufite iyo sansibilite ku bibazo by'abantu bahohotera abana ego kuri icyo nyine turaherutse kumva amabi atari make yakorewe abana ni nayo mpamvu twiyumviriye gutunganya kino kiganiro ahariho umwana mu minsi yahera twabonye ku mbuga ngurukanabumenyi ariko arakubitwa na mukase urwo rubanza rwe rwagenze gute muri make ku batabimenye utubwira muri make icyo kibazo cyagenze gute uwo mwana byagenze gute
uyu mwana ni ikibazo cyabaye igenekerezo rya kane munyonyo mu mwaka nyine turimo ahantu hitwa kuwinterekwa ni ngaha mu gisagara cya bujumbura ni umukenyezi yahohoteye umwana w'umugabo wiwe ni ukuvuga umwana atibarutse atabyaye hanyuma uwo mukenyezi mu bana yategerezwa gukurikirana n'uwo yari ahasanze yarimwo yategereza kumurera nk'uko arera abandi bana biwe nawe yaje azanye muri urwo rugo ariko rero ku igenekerezo rya kane munyonyo abantu baratabaje babonye umwana ariko arahohoterwa bikabije hanyuma inzego z'igipolisi inzego z'ubutungane zirahaguruka uwo muntu arahagarikwa aracirirwa urubanza ubu ari mu minwa y'ubutungane aho ariko arashyira mu ngiro umunyororo yaciriwe kubera icyo cyaha yakoze hanyuma umwana ameze neza umwana yarasubiye mu bandi kandi tubikurikiranira hagufi cyane nk'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe akazi na muntu
twibutse ko uwo mwana ariko arahohoterwa yariko arakubitwa inkoni yari afise imyaka itandatu hari kandi n'iyindi nkuru y'uwundi mwana nawe nyine yahohotewe mu ntara ya rumonge muri uyu mwaka nyine mu minsi yahera nayo nyene yari inkuru ibabaje cyane ihoho yari umwana w'imyaka ibiri nayo nyene iyo nkuru mwarayikurikiranye byagenze gute muri icyo gihe umwana yahohotewe mu buhe buryo byagenze gute
hari ku igenekerezo rya mbere z'uku kwezi turimo ku icumi na kabiri aho ku mutumba wa kanyenkoko muri komine n'intara ya rumonge umugabo bita ku izina rya budara yahohotera umwana wiwe mugabo yabyaye hanze hanyuma uwo mwana yari yazanywe n'uwo mukenyezi yamubyaye ko acamusiga muri urwo rugo kugira ngo amwikure cyangwa amushyikirize se yamubyaye kumbureho bahari ibibazo byo kudafashanya kumurera niko rero guca uwo mugabo shavu kumbureho batewe n'uwo mukenyezi yabyaye uwo mwana yaciye agomba kurishyira kuri uwo mwana w'imyaka ibiri n'amezi ane hanyuma naho nyine hacarabaho abantu batabaza amafoto aracanacana ko ku mbuga ngurukanabumenyi gutyo twese turabimenya maze turashobora gutabariza uwo mwana n'uwo mugabo yaramaze gucirwa urubanza n'ubutungane bw'uburundi ubu akaba ari mu munyororo kubera icyo cyaha byagirizwa cyo guhohotera umwana bimwe bikabije
nk'uko mwari mwabivuze birumvikana yuko n'umubyeyi yibyariye umwana nawe nyine adafise uburenganzira bwo kumuhohotera ngo ni uko yamubyaye izo nkuru zose ni inkuru zibabaje ni abana bato cyane umwana w'imyaka ibiri umwana w'imyaka itandatu bakorerwa amabi kandi bari mu rugero ah, rw'uguku- gu- bari basanzwe bo kwakiriye urukundo ku babibarutse Ah, hari mu kibano rero nk'uko mwabivuze abantu ah, batihanganira Mm.
ayo mabi ariko arakogwa mu minsi yahera twarumvise yuko uh, CNDH yahaye umudari umwe mu bantu batihanganiye ayo mabi yafashe amasanamu uh, arafata amasanamu ayashyira ahabona kugira ngo ikibazo cy'uwo mwana w'imyaka itandatu kimenyekane ashobore uh, kuro- gutabagwa uh, tubwire muri make eh, uwo mudari mwatanze ni impamvu mwawutanze uh, mwawuhaye nde muri make Eh, murakoze cyane mu mugwi w'igihugu senidehasi twaragiye hamwe abakomiseri bagize uwo mugwi turaraba ibimaze iminsi biba mu gihugu cyane cyane mu gisata cy'agateka k'abana ama dusanga by'ukuri birakwiriye ko habaho ikintu cyo gutera intege abantu bitanga rimwe na rimwe bakemera eh, kuritswa ubuzima bwabo kugira ngo batabarize abana baba bari mu bihe bidasanzwe nicyo gituma ku igenekerezo rya mirongo ibiri munyonyo mwabonye twatanze eh, umudari ubwa mbere umudari witirirwa umugenzi w'abana eh, umukunzi w'abana uzokwama utangwa buri mwaka igenekerezo rya mirongo ibiri munyonyo biba bihuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bw'abana uwo mudari ugahabwa umuntu aba yari yitanze bimwe bidasanzwe mbere aba yaranasize ubuzima bwiwe eh, mu bibazo cyangwa icyo twakwita kurisika ubuzima bwiwe mu ntumbero yo gutabariza abana rero muri uyu mwaka uwo mudari wahawe umwigeme kumbure tutavuga amazina yiwe kubera ko ni umwana agifite imyaka cumi n'itandatu kandi kubera ko yaronse umudari yakoze ikintu bamwe bakenguruka mbere benshi bakenguruka muga hariho abatagikenguruka eh, kuvuga amazina yiwe bica bituma kumbura aja mu mutekano muke mugabo abenshi baramenye yuko ari uwatabarije ujya mwana eh, yahohotewe mu gisagara ca bujumbura eh, ku w'interekwa rero uwo mu- mwigeme w'imyaka cumi n'itandatu yarakengurukiwe cyane ku mugaragaro n'umugwi w'igihugu kubera ko yerekanye ubutwari budasanzwe mu gutabariza ujya mwana ariko arahohoterwa uwo mwigeme nta telefone yari asanzwe atunze yiwe muri izi zigezweho zifata amasanamu mugabo yarafashe ingingo yo gukoresha telefone ya inabuja ata n'uruhushya yamusabye arafata amasanamu kugira ngo aze kwereka inabuja na sebuja ibara ryabaye ingene umwana yahohotewe gutyo bibona kumenyekana igihugu cyose kirabimenya hanyuma umwana aratabagwa maze uwabikoze nawe ashyirwa imbere y'ubutungane bumucira urubanza akwiriye ni iki- ni igikorwa gi- gikwiye gushimirwa cyane kandi ndumva ko ari ikintu cyiza eh, yakoze kandi yatewe intege n'ishyirahamwe ry'igihugu kubona yarashoboye ah, gushigikirwa mu byo yakoze mu gukingira ubuzima bw'abana none nko mu kibano ko bamwe bamwe ngo twabivuze mbere bashobora kuba batazi amategeko cyangwa bayarenga ko ah, bayazi Ah, ni igiki cokogwa canke hari n'igisanzwe kiriko kirakogwa mu kwigisha abantu mu kibano yuko aya mabi adakwiye gukogwa aya mabi afise ingaruka mbi mu bijanye n'ubutungane mu bijanye n'ubuzima bw'abana abavyeyi no mu kibano barigishwa Eh, murakoze cyane bo mu gihugu iwacu eh, tumaze imyaka myinshi cyane kandi n'iyindi tuzoyimara twigishanya Ah, ntawe umenya byose hari ibyo umuntu aba akeneye kumenya hariho ibyo asa- aba asanzwe azi nawe aba akeneye kwigisha abandi ariko eh, muri iki gisata cy'iby'abana twaratawe yuko abantu bahohotera abana Ah, akenshi si ukubera ko bataba bazi yuko abana bafite ubwo burenganzira bwo kudahohoterwa kenshi barabikora kubera eh, baba babona yuko bashobora kwigwanira ibibazo bafitaniye n'abo babana mu ngo bakabita ku bana ibibazo bafitaniye mu kibano abasanzwe bafitaniye imanza z'amatongo bakihorera ku bana Eh, turabona yuko by'ukuri umwana afatwa nk'igikinisho mu njyane ziba zisanzwe ziri mu kibano cyangwa mu miryango itandukanye nicyo gituma mubiravye ubu u eh, inzego z'igihugu zafashe iyindi ntumbero zafashe iyindi ntumbero yo gukebura abantu biciye mu guhana ababikoze kuko kare novuga ko harimo tolerance iri ku rwego rwo hejuru ni gake mwaba mwarumvise umuntu ashobora gufungwa kubera ko yakubise umwana wiwe kuko ibyo gukubita umwana mu mico y'ikirundi umengo ni ibisanzwe ariko kandi mu burenganzira bw'abana hariho itandukaniro hagati yo guhana umwana umuhanura no guhana umwihanikiriza umukubita nk'inzoka hari itandukaniro rinini cyane hagati yo guhanura no guhohotera rero guhohotera kiba ari icyaha kandi turabona yuko nyine biriko birahinduka mu bantu kuko abarundi dusanzwe dufite n'umuco wo gutinya ibihano cyane gutinya amategeko gutinya ibihano nicyo gituma ingendo nshasha y'ubutungane bw'uko buca buhana umuntu wese aba ashizwe ahabona yagirizwa amabi y'agahomerabunwa ku bana bica bituma abandi barundi benshi babona yuko bishoboka umuntu ko ashobora gufungwa kubera ko yahohoteye umwana we yibyariye hanyuma ikindi nacyo bijyanye n'inyigisho biciye mu masemineri ni igikorwa gitwara uburyo bwinshi cyane ariko kandi twasanze atari ko bica bihindura imitima y'abantu hariyo abantu badahindurwa n'ajya amasemineri na zijya nyigisho zitunganywa mu masemineri mugabo bahindurwa n'ibihano abo nabo ni byiza yuko bavuga uti umuti ubakwiriye mugabo kandi inyigisho zikabandanya ariko hakabaho n'ibihano ku baba barenze umurongo utukura mu bijyanye no guhohotera uburenganzira bw'abana ubu rero ibyo bibiri bikoranye bizotuma abarundi bavavanura n'iyo ngeso yo guhohotera abana kuko biza kurema mu bana inzigo umutima mubi uwo mwana akawukurana nawe akiyumvira ati nanjye ninakura nzobikora kumwe babingirira gutyo tukamba mu njyane zidahera kubera ko abana bakurana ibikomere batewe na twebwe tuba dukunze twari tujejwe kubakingira uyu munsi ariko twizera yuko tubandanije muri iyi ntumbero yo guhimiriza mugabo kandi tunahana abarenze cyangwa abahoteye abana bizotuma amaba akorerwa abana agabanuka mbere binashobotse agahera burundu mu gihugu cy'u Burundi mwavuze ku bijyanye gukubita abana hariho abakubita bagakubita nyine bunyamaswa ariko kandi turazi yuko mu mashuri ya leta n'ay'ahandi mu gihugu cy'u Burundi akubita abana nk'ishyirahamwe senidehashe ikibazo cyo gukubita abana mu mashuri gisa kenshi n'igisanzwe mukivuga kwiki murakoze cyane ikibazo cyo gukubita abana cyangwa gukoresha inkoni mu guhanura abana mu mashuri mu muguseni dehashe icyo kibazo ntitugifata nk'ikibazo gisanzwe kuko leta y'u Burundi yaramaze gufata intumbero ku kibazo cyo gukoresha inkoni mu guhanura abana cyane cyane mu mashuri biciye mu bushikiranganji bw'indero harafashwe ingingo y'uko bibujijwe y'uko kizira kikaziririzwa gukoresha inkoni mu bijyanye n'ibihano abana bashobora guhabwa bari ku ishuri rero ni ukuvuga mu guseni de hashi tuba tuhari kugira ngo turabe yuko uburenganzira igihugu kiba cyemera ku barundi n'abanyamahanga baba mu burundi bwubahirijwe rero kubera ko abana baba bafite ubwo burenganzira bwo kudahanurwa hakoreshejwe inkoni uburenganzira bwo kudakubitwa turahita tukaraba yuko bwubahirijwe hariho amashuri amwe amwe usanga hariho abakiri kumbure inyuma baba bataratangura gushyira mu ngiro iryo tegeko rya leta y'u Burundi mugabo kandi iyo bibaye turabimenyeshwa natwe tukabimenyesha inzego zibijejwe bagaheza bagakebura abo bigisha mbere iyo bishyitse hakagiraho hakagira nk'abirengagiza cyangwa abagamica izosi baraheza bagakosorwa biciye mu mategeko aba agenga umwuga wo kwigisha rero icyo ni igikorwa dukurikirana ku munsi ku munsi ari nacyo gituma n'iyo byabaye turi mu ba mbere batabaza kugira ngo abana bareke kuhohoterwa muri ubwo buryo bwo guhanurwa hakoreshejwe inkoni kuko byagaragajwe yuko inkoni rimwe na rimwe ituma n'umwana mbere acika ikigaba gusumba uko yarari cyangwa ahandi naho bikamutuma aheba n'ishuri mu gihe leta iba iri ikora ibishoboka byose kugira ngo abana barinze bashyika mu ishuri bagumamwo bakarangiza amashuri murumva haje ukoresha inkoni iza kwirukana ba bana ntibabandanye amashuri aba ariko yonona ya migambi cyangwa ihangiro leta iba yarihaye y'uko abana bose binjiye mu ishuri bategereza kurigumamwo gushika barangije amashuri yabo
aho ni ku rwego rw'inyigisho ku rwego rw'indero ku ishuri tuvuge gato ku bijyanye n'umuco kama w'igihugu cy'u Burundi gukubita umwana biri mu bisigurwa nko gukosora umwana nyako hagati mu gihugu hoho none ko na amabi nayo nyine aca abandanya gukorwa muri iyo nzira hoho byifashe gute hagati mu gihugu senidehashe kuri icyo kibazo igikurikirana gute murakoze cyane iki kibazo ndakishura nkoresheje ngira ngo inkofero zibiri ubwa mbere ndakishura nk'umubyeyi afise abana bashobora gukosha rimwe na rimwe bigakenerwa yuko umuntu yereka umwana ko icyo yakoze atari cyiza ugasanga urakoresheje akanywafi nywafi guhana umwana mu ntumbero yo kumuhanura kugira ngo abone ikibi hanyuma ejo ntazagisubire ni umuco w'ikirundi ni indero y'ikirundi kandi nta muntu yobideha kandi si no mu burundi gusa ko uwo muco turawusangiye n'ibindi bihugu bitari bike cyane cyane muri afurika ariko kandi guhohotera umwana cyangwa kurenza urugero cyangwa guhasha umwana kubera kuba umusumbye ingufu uri umubyeyi wiwe uba ushobora kumuvunagura mbere rimwe na rimwe bamwe bakavuga ati ndakuvunagura hano nongere ndakuvuze aho tuba twamaze kwinjira mu ihohoterwa umwana aba yahohotewe benshi rero birabagora kumenya ryari tuvuga ko umwana yahohotewe mu guhanwa hakoreshejwe inkoni ibyo twita shatima korokorere mu gifaransa ni no kumuhanura hakoreshejwe ya nkoni cyangwa hakoreshejwe urushi cyangwa ikindi kintu kiba kidashobora kubangamira amagara y'umwana nicyo gituma mu bijyanye n'imico haracara urugendo rurerure kuko guhana umwana mu mico y'ikirundi umenga umwana adahanywe acakura atambuka uzino ariko kandi mu burenganzira bwabo barafise ubwo burenganzira bwo guhanurwa batarinze gutuntuzwa guhanurwa batarinze kuborezwa igufa guhanurwa batarinze kwangazwa guhanurwa batarinze gukorerwa ibirengeye imyaka yabo hariho rero ababyeyi urukundo rwaheranye kumbure rivanye n'ingene abo bana baba barabaronse aha ni nk'aba bana bavuka hanze hama bakaza kuregwa mu rugo uwo mwana ntaba afite urukundo rwinshi cyane cyo kimwe n'umwana aba yavutse hagati y'umugabo n'umugore muri urwo rugo nicyo gituma abajejwe agateka k'abana imigwi itandukanye amashyirahamwe atandukanye dusiruveya cyane dukorera kuri icyo gice cy'abana baba baba mu ngo mugabo kandi ababatunze batari babakeneye ba abana bavuka ku bana b'abigema ataba yari bwagere kwipfuza kwibaruka agatwara inda atipfuje ni ukuvuga atwaye inda atipfuje abyara umwana atipfuza si cyo kimwe n'uba amaze imyaka ibiri cyangwa umwaka avuga ati imana yompa nkaronka umwana baba batandukanye abo babyeyi babiri bose n'ababyeyi mugabo ntibaronse abana mu buryo bumwe ntibabaronse bose babipfuza rero abo o turaba hafi cyane kugira ngo abo bana ntibazire uko bavutse aho bavukiye n'uburyo bavukiyemo kuko ntiriba ari ikosa ryabo riba ari ikosa ry'ababyeyi babo abana naho bose ari abana ntibafise venerabirite imwe bose ntibagowe kumwe abana barezwe na ba mukase si bose naho nyine uko ba mukase bose si babi mugabo abatari bake cyangwa benshi barahura n'ibyo bibazo abana baba bavukiye hanze bakaza kuregwa iwabo wa se nabo nyine barahura n'ibyo bibazo nicyo gituma ikibano gikwiye kuba hafi cyane y'abo bana kugira ngo nabo bakurire mu rukundo ubwo badahawe n'ababyeyi babo baruhabwe n'ikibano kuko uwo mwana niyaba umusuma kubera ababyeyi batamukunze ntazokwiba ababyeyi biwe gusa azokwiba muri icyo kibano azokwiba mu gihugu yibe muri karitsiye ari nacyo gituma twese tuba dufite iyo entere y'uko uwo mwana akura ari mu rukundo akura akunzwe akiga akubahirizwa mu burenganzira bwiwe cyo kimwe n'abajya abandi bana baba bavutse ababyeyi babishaka
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga mwumva buri munsi saa kumi gushyika saa kumi n'imwe amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda uno munsi turiko turaganira ku gateka k'umwana w'umurundi muri iki gihe twashimye kuganira kuri iki kibazo inyuma y'aho twumvise muri iyi minsi ah, amakuru y'abana bahohoterwa abana ba- ba- bakorerwa mabi mu kibano turiko turaganira rero n'umushingantahe jacques nshimirimana komiseri ajejwe ibibazo by'abana mu gisata cy'igihugu kijejwe agateka kazina muntu cndh Mushingantahe Nshimirimana turumva yuko CNDH ifise icyo twokwita sisiteme yo gukurikiranira hafi amabi akorerwa abana mu gihugu cose kuri iyo sisiteme mutubwira icyo gikorwa ingene gitunganijwe muri make ah, hanyuma uko cakirwa mu kibano kuko ah, bamwe bamwe bashobora kuvuga yuko kije eh, gukumira uburenganzira bw'umuvyeyi kurera umwana wiwe mu buryo abona bushimishije ah, muri make Eh, murakoze cyane mu- umugwi w'igihugu murumva yuko ari umugwi w'igihugu nyene ni ukuvuga yuko atahuba wimiriwe ku butaka bw'uburundi mu bijanye n'agateka ka zina muntu kandi umugwi w'igihugu sndh urabwirizwa eh, urafise obligation yo gukorana bya hafi n'abantu n'amashyirahamwe yose atandukanye aba ariko arakurikiranira hafi ibijanye n'agateka ka zina muntu muri rusange na cyane cyane aka gateka k'abana ko aribyo turiko turavuga ko muri uyu mwanya ni naco gituma umuguseni de hasi ufashanya bya hafi eh, n'amashyirahamwe n'ibisata bya oni eh, n'amashyirahamwe yandi mpuzamakungu akorera mu gisata c'abana mu vyo guhanahana amakuru eh, mu bijanye no guhohotera abana aha rero twomenyesha yuko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hariho eh, abantu batanga amakuru bari mu gihugu cose mu makomine yose y'uburundi kandi batanga amakuru buri gihe ku bijanye no guhohotera abana ari naco gituma amakuru amenyekana n'ingoga hanyuma iyo amenyekanye n'inyishu zigatorwa n'ingoga kuko hari abantu barenga amajana abiri bashizweho mu gufashanya hagati y'ishirahamwe mpuzamakungu unicef n'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana fenadeb bafatikanije n'ibisata bindi byose bitandukanye bikora mu gisata c'abana ari mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda umugwi w'igihugu ujejwe atakazi na muntu n'abandi basanzwe bakorera muri ico gisata rero abo bantu bari mu gihugu cose baradufasha kumenya n'ingoga amakuru yose ajanye n'ibijanye no guhohotera abana hanyuma n'inyishu zikazica zitorwa n'ingoga mwabajije muti mbega mu kibano abo bantu baba bafata gute Eh, kimwe mu bintu twemera kandi tukemanga Ah, abarundi naho tuba dufitaniye ibibazo rimwe na rimwe ibibazo biba birimwo na politike yo ku rwego rwo hejuru Eh, turemeza yuko abarundi twese kiretse bamwe eh, mu kirundi twita ibipfamutima eh, abarundi bari sansive ku bibazo by'abana Eh, mbere n'iyo bibaye ivyo bibazo umuntu ntaheza ngo arabe ngo mbega ngo ni ubwoko buhe ngo ni mu mugambwe uyuhe ivyo bibazo barabirengera bakabona yuko umwana ari umwana ico nico gituma a- abo bantu batabariza abana mu kibano atangorane n'imwe bashobora kugira n'ico kibano ko baba bariko bakora ivyo uwo ari we wese yari gukora ahubwo mbere bakanabishima bati ibyo mukoze na twebwe twari kubikora yaba twari dufise ubumenyi buhagije muri ibyo kuko ari igihe umuntu aba afise eh, inyota yo gukora ikintu mugabo ugasanga hariho ubumenyi bundi akeneye kugira ngo amenye ingene ico kintu gikorwa ntava asanga akoze ibitari byo yari yifuza gukora neza rero abo bantu kubera ko baba barahawe ubumenyi bukwiye mu bijanye no gutabariza abana baraheza bakakirwa neza mu kibano ko n'ico kibano nyene kibaha ayo makuru hanyuma iyo bayamenye nabo bakayashikiriza bakayashikiriza inzego zitandukanye gutyo ibibazo bigaca bitorerwa umuti abagirizwa guhohotera abo bana bagashigwa imbere y'intahe mu maguru masha nuko basanzwe babanye mu kibano kandi gushika ubu nta kibazo eh, turahura naco baratubwira ko bahuye naco eh, imyaka ine iriko isa n'iyirangiye murakoze cyane rwose dusozera kino kiganiro ah, nk'abaserukizi b'ineza y'abana ingingo ya onu iheruka gufatwa ivuga yuko igihugu cy'u Burundi kitakiri ku rutonde rw'ibihugu bidatekanye mwayakiriye gute nk'ishirahamwe
murambabarira cyane simpava mvuga kumbure ku izina ry'umugwi w'igihugu kubera ko twari ko tuvuga ibibazo by'abana ariko nk'umukomiseri mu mugwi w'igihugu bidasigura yuko nzoba nshikirije icyiyumviro ku izina ry'umugwi w'igihugu kuko simba ndawuserukira ariko ingingo twakiriye neza cyane kuko nko mu gisata cy'abana ibibazo byose igihugu kigira ingaruka mbi abantu ba mbere zigaruka ko ni abana kuko n'abantu badashobora kwirwanira ni abantu bobo bahari kugira ngo ni abantu bahari bahari igihe bimeze neza babaho neza mu gihe bimeze nabi nibo ba mbere babaho nabi nibo bacika imfubyi iyo hari intambara mu gihugu nibo bicwa n'ubukene ubwa mbere iyo hari ibibazo by'ibiturire mu gihugu nibo bahunga bagatandukana n'ababyeyi batazi iyo bajya bagaheba amashuri bakajya mu ibarabara bagajya mu mihari igwana kubera ko mu gihugu haba hari injyane haba hari ingorane rero ingingo nk'iyo iyo ifashwe ni ukuvuga yuko za ngaruka nziza z'ingingo nk'iyo ba bana baraheza nabo bakaba repome beneficiyeri ingingo nk'ijya ni ingingo yo ku rwego rwo hejuru ni ingingo ya diplomasi ni ingingo ya politiki yo ku rwego rwo hejuru mugabe iyo ifashwe ingingo nk'ijya ni ukuvuga yuko ica itanga inzira ku bantu bazana imitahe mu gihugu ni ukuvuga imitahe yinjiye mu gihugu ababyeyi b'abo bana baronka ubuzi hamba baronsa ubuzi umwana aba yahora aronka ibikoresho by'ishuri bigoranye arabironka byoroshye kubera ko ababyeyi baba bafite icyo bakora ingingo nk'iyi ifashwe abafasha uburundi baba benshi baragwira hanyuma abana nabo haba hariho bamwe baba bari bantaho nikora bagaheza bakahatorera koyoko muri bimwe by'imfashanyo rero muri make iyo ni ingingo nziza cyane mu gisata cy'abana mbere no mu bundi buzima bw'igihugu kandi twizera yuko aba bafashe ingingo nk'iyo baba bayifashe babanje gufata umwanya ukwiye bakabona ko ari ingingo ibereye bafite byinshi bafatira ko kugira ngo bafate ingingo nk'izo kujya no mu kufata ngo bashyire igihugu ku rutonde rw'ibihugu birimo umutekano muke baba bafite byinshi baraba rero ibyo ntitwohereza ngo tubyinjiremo mugabo mu gisata cy'abana ni ingingo dukenguruka cyane kubera ko iza kugirira neza abana b'uburundi gutyo bagakura bamerewe neza bakiga neza bakavurwa hanyuma kandi abageze kuronka ubuzi bagashobora kuronka ubuzi kubera ko abagwizatunga bazoheza bakagwira mu gihugu abazana imitahe yabo mu gihugu cy'u Burundi Jacques Nshimirimana komiseri ajejwe ibibazo by'abana mu gisata cy'igihugu kijejwe agateka kazina muntu mu Burundi turabashimiye cyane rwose ku kanya mufashe ku kuganira n'ijwi rya Amerika ku bibazo by'abana mu Burundi murakoze cyane turabakengurukiye namwe
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
ubu tugeze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro ikiza cy'umugira wa korona cyaragize ingaruka mbi ku buzima bw'abantu ku isi yose mu burundi abana bakiri bato bahora bafashwa kuvurwa indwara zidasanzwe kandi zisaba ubuhinga bwinshi cyane butaboneka mu gihugu cy'u Burundi nk'umutima nabo nyene barahuye n'ibibazo bitoroshe abagiraneza bo mu ishyirahamwe abasamariya b'ikigongwe bari basanzwe bafasha kuronsa imfashanyo zerekeye kuvurwa izo ndwara z'umutima basaba abagiraneza aho bari hose gufasha kugira ubuvuzi bwongere bubandanye kuri abo bana mu burundi umutumire wacu twatumiye ni alexi butoyi aserukira ishyirahamwe abasamariya b'ikigongwe ishyirahamwe aserukira imbere y'amategeko mu gihugu cy'u burundi mushinga ntahe butoyi ndabaha ikaze mu kiganiro muri isanga murakoze cyane ndabashimiye ndaramukije ariko batwumviriza
Jinga nayo butoyi ku batazi ishyirahamwe ryanyu benshi baramaze kurimenya tumaze kuganira inshuro zitari nke ku bikorwa byiza byinshi mukora cyane cyane byo gufasha abantu barwaye indwara z'umutima mu gihugu cy'u Burundi ariko ku batarabamenya uh, tubwire muri make abasamariya b'ikigongwe ni ishyirahamwe rimeze gute mu majambo make ishyirahamwe ryacu rifasha ahanini abarwaye abana barwaye bakeneye kuvurizwa mu bihugu byo hanze ni ukuvuga bakeneye ubuvuzi ngaha butarashobora kuboneka ngaha mu burundi nk'abakeneye kubagwa umutima n'izindi ndwara zikeneye kubagwa ryatanguwe mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri turamaze kwakira abagira ku bihumbi bitatu mugabo muri abo abo twashoboye kuvuza hanze bagera ku majana abiri na mirongo ine n'indwi none ibi bikorwa bisanzwe bikorwa gute muri rusange abo bantu bose bamaze kubitura bifuza kuvugwa indwara y'imitima indwara z'imitima mubikora gute mukorana gute n'amashyirahamwe yo hanze kugira ngo bashobore kurungikwa hanze kuvugwa ubwa mbere bitangwa gukorana n'abaganga b'abahinga bamwe bita abasipesiyalisite nibo babonye umwana akeneye kuvugwa hanze cyangwa n'abakuze twatanguye kubakira baca babaturungikira mu ishyirahamwe ryacu hanyuma hariho ibipimo tubatuma natwe turafite abo dukorana mu bihugu byo mu bufaransa ububirigi ubutaliyano hanini nabo nibo duca tubarungika barwaye hanyuma bakabavura ku buntu bakababeshyaho rimwe na rimwe bakaza kubitorera ibyo byose abarwayi bakabironswa ku buntu reka twumve bamwe mu babyeyi b'abo bana muvuze mumaze kurungika hanze ngo bavugwe muri ubwo buryo musanzwe mukoramwo nitwa munezero neri eliyani mba mukinanira cya musaga mu gisagara cya bujumbura abadufashije badufashije mu bintu byo kumuvura mu bintu byo kumutunga ibintu byose barabidufashije yagiye itariki cumi na zibiri z'ukwa mbere mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda akaba yagarutse itariki cumi n'imwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri umwana wahora umwonsa ugaca umucukiriza ku kibuga cy'indege naramaze ukwezi kose umengo ndagwaye nyine ifise umubabaro muga nkongera nkanezerwa kuko numva ko agiye gukira ni imana yashoboje kuko ntibyari byoroshe kugira ngo utange umwana yangana ukuraho yari mutoyi kugira uca umuha abantu atamenyereye byari bigoye kumva ariko imana yaranshoboje kenshi narahindukira nkaca konsa ngaca nsanga nyine ntawuhari ngaca nibuka yuko umwana yagiye ngaca ntangura nyine kugira umubabaro nabyuka ameze nabi nkumva nyine muri jewe simeze neza nkirirwa ntameze neza yagiye afise umwaka n'amezi atandatu yagiye afise ibiro bitanu ubunye arafise ibiro cumi kandi yagiye afise ibiro bitanu urumva ko yungutse cyane rwose natwe twaratangaye rwose yarakiza ameze neza hari n'ukuntu ataryama yubitse inda ariko rero umunezero afise n'uwo kuryama yubitse inda akaryama amasaha menshi ijoro ryose akariryama akongera akabyuka nka saa yine z'umurango nshimira ishyirahamwe robosa marite ryadufashije muri ibyo byose byavuye kuri bo gushimira alexis butoyi kuko niho twatanguye guca kandi tukaba dushimira n'abaganga bahaturungitse nababwira akamo yuko icya mbere no gusenga imana ikazigama uwo mwana kuko imurinze n'iminsi mikeyi niho ushobora kuronka n'uwukubwira ati hariho ahantu hari ubufasha hamba bikagenda neza ukarindira ko baguha inyinshi umwana akajya kuvurwa ni ukwihangana kubera biragoye iyo urwaje biragoye uta ibyizigiro kandi ukababara cyane kuko n'iyo urwaje havuga hariho abaguca intege n'abagutera intege icya mbere ni ugusenga imana kugira ngo ikomeze umutima wawe murakoze uwundi mubyeyi twashoboye kuronka amajwi yiwe nawe nyine aduha ubuhamya bw'ingene byagenze aho arungitse umwana wiwe kuvugwa hanze ni sengiyumva mireye mukaruzi muri komine buhiga reka tumutege amatwi ndaramukije abantu bose barantega amatwi rero nitwa Sengimva Mireye umubyeyi w'umwana yitwa Ndayikunda Tom Brodere yavuriwe mu Bufaransa n'abagiraneza badufashije kunsamarite yavuriwe mu gihugu cy'Ubufaransa umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri rero yaragwaye indwara y'umutima nk'uko n'abandi bana benshi bayirwara ni ukuri turakingukira cyane abagira neza bose amarite badufashije bafashe mu buryo budasanzwe ibintu bitari kwishobotsa hanyuma umwana imana yamusubitse ubuzima rero nka imana ntibakometse muri ubwo buryo kandi ntongantera pamo n'abandi benshi abandi bagira neza benshi bajye barafasha ababyeyi kuko abana benshi barabura ubuzima muri ubwo buryo kubera baba babuze uburyo bw'amafaranga rero nabwo ntabagira neza uw'umutima yumva umutima mweranda we yamukoreyemo akumva ko umwana nawe ari umwana w'isi umwana w'igihugu yoterera umwe wese mu buryo ashoboye serosoro igwiriye igiye kandi nkavuga mpamagarira ababyeyi bahuye n'icyo kibazo ko batokwirukira ba rumenyi cyangwa ngo bigunge hariho ababyeyi baca bigunga akabona ko umengo none ko bidashoboka ntanavuge ntagirene rero nkavuga nti ikibazo no kukishyira ahabona abantu bakakimenya ama n'uwo mugiraneza agati bakabimenya ko iyo utavutse ikibazo abantu ntibaheza ngo ngo bamenye aho bahera n'aho bahereza kuko nibo bazi ikibazo cyawe rero nabwanta ababyeyi ntibahaguruke abonye afite ikibazo nahaguruke areke kwihutira urumenyi aje kwa muganga amenye ikibazo cy'umwana wiwe hanyuma amaze kumva ko hari ibintu bigoye nk'ibyo byacu byari ibintu bigoye abivuge abivuge ko iyo umuntu apfutse abantu bahetse bakumva aho bohera n'aho bohereza mu kumufata nkongera ntera kamo na leta yuko nukuri iki kibazo cy'abana barwara indwara izo ndwara z'imitima indwara z'ibibyimba indwara z'ibimeze gute bigasaba ko ababyeyi baba bafite uburyo burenze natera kamo na leta yo zirafasha ababyeyi ni abana benshi cyane baba bapfuye buriya baciye bavuga ngo ni amarozi benshi bavuga ngo ni iki ariko aba ari ibintu byari kuvugwa bigakira bwabo kubera uburyo buke bw'abana b'abarundi bw'ababyeyi b'abarundi ugasanga umwana aramuciye mu myanya y'intoki none leta rero n'umubyeyi wa twese yodufasha yodufatisha abana kugira ngo bashobore kuvugwa nanjye ahanje mbandanya nkengurukira abaposamarite kuko badufashije mu buryo budasanzwe ibintu tutari kwishobotse rero imana ibakomeze ibahezagire ibaca imbere ibaha umuco mu byo bari barakora yego batere baca imbere ntahongejeje barakotse
nk'uko mubyumvise rero bari ababyeyi bashoboye kugira amahirwe yo kuronka uburyo bwo kuvugwa n'iri shyirahamwe bon samaritain ryashoboye kurungika abana babo mu bihugu byo mu mahanga kugira ngo bashobore kuvurwa indwara zidasanzwe z'umutima ikiza cya korona cyahavuye kiraza ibikorwa birahagarara nk'uko mwabitubwiye byagenze gute aho korona ishikiye ibikorwa by'ishyirahamwe ryanyu byifashe gute muri iki gihe bivuga mu bice itatu aho korona igiye bugaye imbibe dufise abagera ku mirongo ibiri baza bamaze gushyika mu bihugu byo hanze hanyuma barakize biragorana ko bagaruka ndetse hari n'ibitabye imana ari mu bufaransa turagira agahinda kuko mu bisanzwe hagize ubitabye imana batahana ikiziga icyo gihe rero ntibyashobotse ko batahana ikiziga ntibyashoboka n'uko no mu bufaransa bajya guhamba ko icyo gihe cyarazira ko basohoka nabo abantu rero barabacurira muri etinirateri bakarungika umunyota icyo rero byatubereye ikibazo kuri twebwe kubwira ababyeyi wa mwana wanyu yitabye imana kandi ntibazomuhamba bazomuturira twaba kubasogota ubwira kabiri turatakamba biraba birebire morgue hariya mu bufaransa nta kibanza cyari gihari ariko barigoye nyuma y'ukwezi ukwezi n'igice bashoboye kumuhamba batumikira amafoto ariko baramuhamba mu bufaransa abakize bagumayo ku buryo batashe muri uku kwezi kw'icumi na rimwe itariki ya cumi n'umunani niho bataha bumva bamazeyo hafi umwaka hafi umwaka hampande yaho twari dufise abandi bemerewe kuvuzwa hagati y'ukwezi kwa kane n'ukw'icumi na rimwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri twari dufise abandi bagera ku mirongo ine bemerewe uno mwaka wari wimigisha kuri twebwe bwari bubaye bwa mbere turonkeye abantu benshi icyarimwe nk'uko ariko rero kubera icyo kiza cya korona ntitworohewe bararemba bakaremba ariko ntaho bajya imbeho zari zugaye kandi agahinda ku babyeyi baguma baduhamagara ijoro n'umurango wa mwana bimeze gute tuti ntibirakunda babwire ko arembye hamagasha bace bagira gute imbeho zugaye babwiwe ko asinzikaye arimo ogidijene ogidijene yabo bamwungisemo iyindi amahera twayabuze wa mwana arapfuye nkabiva izo sene zose abo bana mirongo ine bose gushika ubunye abasigaye ni cumi n'indwi mirongo ibiri na batatu baritabye imana umva ababyeyi badusangije uwo mubabaro n'agahinda bagize ntibyari byoroshye ikiringo cya korona cyatugiriye nabi ubu rero imbibe z'igihugu ziruguruye kuva mu kwezi guheze kw'icumi na rimwe mu ntango icyo twabanje kwihutira kwari gutahana abariyo bakize kugira ngo n'abandi bashobore kugenda kugira ngo abandi bagende nuko abandi baba batashe ubu rero kuno kwezi kw'icumi na rimwe kose kwari ukubatahana turi mu bikorwa byo kuraba ingene abo bandi basigaye benshi muri bo bararembye cyane cyane turabe ingene boshobora kujya kuvuzwa vuba byihuta turafise uzogenda tariki cumi na zitanu z'ukwa mbere umwaka utangura none kuri abo bana bashoboye kwihangana n'aho barembye cyane muri icyo kiringo batari bafise ubwo bufasha bwo kujya kuvugwa byagenze gute hariho uburyo bwo gupfupfa hazangaho mu burundi babaye bararonka muri kino gihe ukuvura imitima mu burundi bigeze kuri uruhe rugero urakoze nari nibagiye harabayeho indwara z'umutima burya abana bavukana umutima wuguruye ni indwara nyinshi cyane muri izo hariho itanguye baravura ngaha mu burundi hariho abana batatu bagiriwe amahirwe baravurirwa mu bitaro byo muri kira umwana wo mu kibitoki cya rugombo uwundi makamba n'undi wo mu kayanza kuvura muri kira ni amahera menshi cyane hagati y'imiliyoni zine n'igice n'imiliyoni zitanu hari igihe harenga n'amafaranga y'amarundi imiryango myinshi ishoboye kurihira iyo fagitire abo bose iyo miryango itatu abana babo bavuriwe muri kira twarose abagira neza b'abafaransa bariha fagitire abo bana bameze neza baratashe ni kimwe mu rugamba rumwe twashoboye kugira ngo tunaba tubumvishe nabo barabyemera kuko nta kundi bari kugira bahitishemwo ibyo byarakoretse ariko abo bandi basigaye indwara zishobora kuvurirwa ngaha ni mpaka bagende hanze nibyo rero twasubiye gutangura twasubiye gutangura kubaraba kubasubiza ku baganga b'umutima turabe uko bameze kuko inyuma y'umwaka umwana abangitse ibintu byinshi cyane cyane mu magara y'abantu nibyo twatanguye kugira ngo dutange dutange raporo buraya b'abana basigaye bimeze uku n'uku barashoboye gufata urugendo barashoboye gufata urugendo bari kuri ogidijene cyangwa atanga ogidijene bariko ibyo byose tugiye ibyo turiko turakora n'ubu dukorejwe n'umurango none nta makenga y'ikiza ca korona muba mufise canke abavyeyi baba bafise muri ivyo bikorwa vyo kubarungika hanze kuja kuvugwa nta makenga arimwo muri aka kanya ko turi dusanzwe turi mu bihe vy'ico kiza ca korona ingingo leta yashizeho zo kwikingira turazikurikiza nk'ubu uzogenda imbere y'amasaha mirongo irindwi n'abiri bamupimisha korona wumva dusanze akomeye niho bafata urugendo hanyuma uje kumutora nawe avuye mu bufaransa ngaho bujumbura iminsi itatu imbere y'uko agenda nabone bakamupima korona akaja muri karantene hanyuma agaheza agaca atora umwana akagenda ashitse iburaya tuzi nabo uko babigenza tuzi nabo ko hariho karantene ariko tujye kubana nayo tujye kubana nayo ntituzi igihe izoherera dukore bike dukore ibishoboka muri kino kiza cya karantene bisumbe birinda ko biruta guheba burundu ego umupfasoni nsengiyumva mireye yasabye ko leta yofasha mu bikorwa byanyu byo gufasha abo bana none kuri mwebwe leta yofasha mu buhe buryo kugira ngo icyo gikorwa cyanyu musanzwe mukora kibandanye mubandanye mufasha aba bana bakiri bato ni ukubwira yuko leta yaratanguye mbonye akanya ko kubashimira kuko abo bana bataha batashe dufashanyije n'ubushiranganzi bw'amagara y'abantu n'ubushiranganzi bw'ikiga cya leta babahebeye ibipimo bya korona abari babatahanye bariha amadolari ijana abo bana bakariha amadolari mirongo itatu kuri umwe umwe ayo yose leta yayabahebeye abatahanye leta yabahaye viza ku buntu abo bafaransa bari baje iyo niyo ntererano yaterereye ariko urumva yuko karantene yoyo twe tuguma tuyiriha kubera leta nta mahoteli ifise kuko wumva ubundi buryo buri ku ruhande baratworohereza gusa bikanyaruka ibyo tuba tubasabye dufashanyije n'ubushikiranganji bw'umutekano ubushikiranganji bw'amagara y'abantu wumva n'ubushikiranganji bw'ikiga ca leta ko bwavyinjiyemo
none dusubira inyuma gato mu babyeyi bariko baratwumva nabo nyene bashobora kwitura ishirahamwe ryanyu bipfuza kuza kuvuza abana babo mu mahanga abavyeyi basabwa iki kugira ngo abana babo baje ku rutonde rwabo muriko murafasha nobwira abavyeyi yuko uwo wese yiketse ko umwana wiwe agwaye abona ibitameze neza namunyarukane ku muganga w'abana canke kw'ivuriro rimwegereye hama niyo bazomurungika ku muganga w'umutima hanyuma nawe ahagaze akamurungika iwacu iwacu rero ibipimo tubimutumye akabikwiza turabirungika iburaya amahera menshi cyane ibyo bipimo hanyuma si bose bashoboye no kubyirihira banagomba kuko hari ibipimo bimwe bitakorerwa mu mavuriro ya leta hanyuma iburaya bamwemereye umubyeyi asabwa igitabo cy'inzira asabwa vaccin fieve jaune ibyo bya corona hari amakomisiyo medikale hariho gusubiramo ibipimo aho hose siniwe ndavuga ya matagisi tukutuku dufata siniwe ndavuga y'amazi umuntu agura y'abantu umuntu agurira umwana kuko ni iminsi itari mike ibipimo impapuro zitandukanye dusinyisha kwa notere mu bushikiranganji bw'umutekano kuriha muri berube mu bushikiranganji bw'intore hagati ni ibintu bishika ku icumi na bitanu turondera kuriha viza kuriha assurance voyage no kuriha itike y'indege kuko hari igihe dusanga no bagira neza bavuga ati nta matike y'indege dusigaranye umubyeyi niyirihire ugasanga ari umubyeyi abishoboye sawa atabishoboye tukaja guterereza ku maradiyo isanganiro cyane cyane niho dukunda kuja no kuri radiyo mariya nibo bakunda kutwemerera nibo bapartenere bacu bagaha mikoro umubyeyi agatakamba agashera akavuga agakoma induru nyene gatabaza abagira neza bakamwumva kenshi baramwumva mugabo hari n'igihe bishika hewe tukabura umwana agasiba arandevye agasiba biramaze gushika dusozera kino kiganiro rero mushinga nahe alex butoyi akajambo ka nyuma wifuza gushikiriza abatwumva n'abagira neza mukorana nabo nashaka yuko umuntu wese atwumva iwoza tugakorana umwe wese ku rugero ahambije turifuza yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe tugiye gutangura ko twofasha abarenga ku mirongo ine urumva hazoba hakenewe amatike y'indege mirongo ine hazoba hakenewe amapasiporo mirongo ine urumva ni ibintu bidasanzwe gushyiraho ibyo byose uwo ari we wese atwegere tumubwire tuti we ku rugero ruhambije uzofashe muri iki nawe utange amafaranga igihumbi igihumbi kimwe cyangwa ibihumbi bitanu idolari zibiri marundi uzoba utereye uzoba ugiye muri iyi shene kugira ngo dusubize ubuzima abana ababyeyi babo nabo bace basubira ku bikorwa igihe abana bakize twaranuguruye ndetse na sheni ya yutube tuvugira ko ibikorwa bigezweho abo byoshobokera buyiraba bakandika agisiyo samaritene tivi baca babona urubuga rwacu intahe z'abakize ibiriko birakogwa yego ndashaka ko uwatwumvise wese kino gikorwa yokigira gwiwe hama akabaho mu buzima yarigeze gufasha rimwe ryonyine basi yafashije umuntu atazi yafashije umuntu atazonda amwishyura hanyuma ndabwiye ko bizotanga amahoro mu mutima urakoze kuri icyo nyine woshikiriza abatwumva uburyo bubashikira nimero zanyu aho muherereye aho mukorera kugira ngo babashe kubitura ego dukorera mu gisagara cya bujumbura muri rohero ya kabiri kuri boulevard de independanse nomero cumi na zitatu ni mu kigo neza na neza cy'ishyirahamwe afabe niho dukorera telefone yacu ni mirongo irindwi n'icenda mirongo ine na kane mirongo itanu cumi na gatandatu ni nayo muhora wacu wa watsapu nimero ni mirongo irindwi n'icenda mirongo ine na kane mirongo itanu cumi na gatandatu yari umushingantahe alexi butoyi aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe umusamaritani w'imbabazi mu burundi turabashimiye cyane umushingantahe butoyi ku kanya mufashe kuganira n'ijwi rya amerika ariko turanabashimiye ku bikorwa mu bandanyamukoro tubashimiye cyane natwe tubashimiye turishimiye ko n'ijwi rya amerika ryashimye gutanga iyo ntererano mu kubibwira abantu benshi tubashimiye mutere imbere nk'umuzinga imana ibagirire neza cyane mwote